mwandanyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vya rino genekerezo rya cumi na kabiri ukwezi n'ukwa cumi muri bibiri na cumi n'umunani hano muri studio y'indwi muri kumwe na jordiani nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mugiye kumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akabungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mugenzi wacu Placide Magambo turi kumwe muri studio. Placide mushiki wabo amaze kwemezwa nk'umukuru wa OIF, byifashe gute?
Ya nibyo koko ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo niwe watorewe kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ni mu nteko rusange yahuzaga abakuru b'ibihugu bakoresha ururimi rw'igifaransa mu mujyi wa Erevan mu gihugu cya Armenia byasabye igihe kitageze ku isaha imwe kugira ngo habe hemejwe itorwa rya mushiki wabo itorwa rya Louise mushiki wabo ntiryatunguranye cyane kuko ibihugu byose bya Afurika n'igihugu cy'Ubufaransa na Canada byari bishyigikiye bidasubirwaho Louise mushiki wabo ni umuco kandi ko ururimi rw'igifaransa rwonyine ari rwo rurimi rukoreshwa mu nteko rusange y'uwo muryango perezida w'u rwanda paul kagame umenyerewe akoresha ururimi rw'icyongereza niwe washyikirije inteko y'abakuru b'ibihugu kandidatire ya ruwiza mushiki wabo ibyo abikora avuga mu rurimi rw'igifaransa mushiki wabo rero atorewe manda y'imyaka ine abaye umunyamabanga mukuru wa kane uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri butros butros gari wayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na kabiri umunyasenegali abdudi yufu n'umunyakanada jean michel nawe wayoboraga manda iherutse yego urakoze placide hama madame louise mushiki wabo co kimwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron babonanye n'amenyesha amakuru muri make bababwiye iki bombi batangire kuri louise mushiki wabo aho mu by'ukuri yatanze ijambo avuga ko nta kintu cy'igitangaza agiye kwizeza abantu bari aho ko aje gukora muri francophonie ariko ko yiteguye kuzana gahunda akazahura n'ibindi bihugu bakazakorana bagategura izi nama za francophonie zigenda zibaho hari ibintu byinshi yavuze gahunda nyinshi azakora kandi noneho na perezida emmanuel macron nawe avuga ko yashyigikiye kandidatire ya louise mushiki wabo kubera ko afurika yunze ubumwe igatanga umukandida umwe kandi ufite indangagaciro z'abakoresha ururimi rw'igifaransa kandi amwizeho byinshi urakoze cyane rwose placide magambo turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye gusa tukibutsa yuko madamu louise mushiki wabo yari ko ahangana na michael jean we akomoka mu gihugu cya canada mu kanya isase twinjira mu kiganiro muri isanga nyezina
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
haraheze iminsi hari za videwo zicanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi zerekana indongozi z'amashengero amwe amwe ziheka ku bubasha zifise ku bakirisi mu kubatoza amafaranga kugira ngo basengegwe izo videwo zavuze ko byinshi harimo ukunegura izo ndongozi zagirizwa gufata amashengero nk'igikoresho kibafasha gushika ku nyungu zabo bwite uguhurumbira amashengero mu bihugu bitandukanye vya afurika birimo u rwanda n'u burundi si umugani umuce uyahurumbira ukagirwa hanini n'abapfasoni rimwe na rimwe usanga usanga umwanya munini batari ku bikorwa bawumara mu gusenga aho umuntu akibaza ingene uko gusenga kubi- kubangikanywa n'amabanga atandukanye umupfasoni yadeje mu rugo harimo kurera abana kwiteza imbere no guteza imbere urugo nicoroshe ko umupfasoni mukirisu adatwagwa cyane n'isengero akibagira ivyo ajejwe indongo z'amasengero zigona iki kuri ivyo vyagirije ivyuko rimwe na rimwe zirenga karimbi mu gusaba amafaranga abayoboke bayo bavyitirira ayo mashengero ukwemera n'iterambere ni magiriranire utu tubazo turaza kuduca irya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi wa gatanu mumenyereye ko duha ijambo abapfasoni n'abigeme twatewe iteka no kwakira pastor claudine barandagiye aramutsa ishengero cross point healing house rifise icicaro muri amerika ahitwa betesta ni muri leta ya maryland pastor claudine mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi ry'amerika igome namwe mwakoze kudutumira ego mwisange mu kiganiro muri isanga hama tuduge ku ijambo tuyaga mutubwira n'ubuzima bwanyu bw'umupfasoni asenga yemera um, kuko kenshi ntidukunze kumva abapasitori b'abapfasoni na cane cane mu mahanga kandi umuntu avugana ururimi tubanze tugaruke kuri iryo shengero ryanyu ryavutse ryari ego isengero rya cross point healing house rimaze imyaka ibiri n'igice ritanguye ryatanguye mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hama ritangura mufise iyahe ntumbero ryatanguye ari iry'abarundi gusa n'abanyarwanda cane
Bon, ite- itorero rya kristo ntirishobora kuba rifise intumbero ryo kujamwo ubwoko bumwe gusa canke abantu bamwe kuko kristo yabambiwe abantu bose rero nubwo ryotangurana n'imiryango ibiri canke n'abantu batatu boba bahuje n'ubwenegihugu ariko intumbero kuba ari uko abantu bose bizera baba abazungu baba abirabure baba abashinwa impande zose z'isi baba bahawe karibu ego ubu kuri ino saha tuvugana ishengero ryanyu rigeze mu bakirisi bangana gute abarundi bari nga washington baraza kurisengeramwo abanyarwanda hari uca yibaza ati "Mm, imisa canke amasengesho mu kirundi n'ikinyarwanda washington ego Ego.
mu bisanzwe dutangura iryo torero twatanguye turi nk'abarundi kandi twari bakeyi twari nk'abantu bashika nka cumi na batandatu aho narinshizemwo n'abana ego ariko ubu unye harimwo abanyarwanda urumva abanyarwanda n'abarundi kenshi tukunze gushira hamwe harimwo abakongomani harimwo abaganda turafise n'abanigeria bakeyi turafise na muri zimbabwe hariho n'abanyamerika rero turi kumwe ego Eh, turamaze kwaguka nubwo twatanguye turi icumi ubu turarenga ijana ivyo turabishimira imana ego um, hama amasengero atandukanye ubundi hariho abavuga ati nivyo hariho amasengero usanga ari mu vyo gusenga ivyo bikorane bikaba abava hanze bakaza aho ugasanga hari utundi dukorwa dutandukanye tuza turakogwa iburyo ibubamfu hambavu y'ivyo ko nk'amerika usanga harimwo nk'abantu benshi baza bava mu icungara ritandukanye hari ibikorwa mukora vyerekeye abo bashasha baba baje kugira ngo mubafashe kwisanga muri kino gihugu gome cyane igikorwa nyamukuru mu bisanzwe dukora muri cross point kandi nizera yuko ari nabyo amasengero yandi y'abizera akora igikorwa nyamukuru ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza bakizera bakihana bagahindukirira imana ariko mu itorero ryacu ntidukora ibyo bikorwa by'ivugabutumwa gusa turabishigikiza n'ibindi bikorwa by'ubusabane gushikira abantu nk'ibikorwa by'ama encadrement y'abantu bashasha abajene kugira ngo barushirizeho gukura mu mwuka ntibakure mu mwuka gusa ariko bakuremwo bakure no mu, no mu, no mu bindi bice byose bibagize ego Eh, tuduge ku kiyago rero c'ubwo buzima bw'umupfasoni w'umukirisu muratubwiye ingene mwatanguye mwatanguye muri abantu ba cumi na batandatu ariko muratubwira ati twarakuze hari aba muri zimbabwe baza gusenga hari abanyamerika baza gusenga madame claudine eh, mukiza ngaha muri kino gihugu ca amerika mwari musanzwe muri muri iyo mirimo yanyu yo gusengesha no kuba umukozi w'imana egome jewe gukorera imana sinabiherewe no muri amerika nabitanguriye mu gihugu c'u burundi mu bihumbi bibiri n'umunani egome niho natanguye gukorera imana hanyuma tuca tugira amahigwe imana iratuzana ego ituza nino nari twari tuje gushigikira umutware yari yaronse akazi muri banki mondiale ariko jewe nabandanyije akazi kanje ko gukorera imana ego Yego.
ni byoroshe kuva mu burundi ugashika muri amerika ati ndabandanya uko bigenda kose byaroroshe cyane
iyo imana iguhamagariye ahantu iraguha na ekipumani ko nobyita yego iragufasha kwiyensitara no kwiyadaputa rero imana yabanye natwe byaroroshe kuko kubera twari dufashijwe n'imana yego yego ni ukwijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumire ni pastor claudine barandagiye arongoye ishengero cross point healing house rifise icicaro betesta ni muri leta ya maryland aha washington ni uko rero hari utuvidewo nk'uko navuze tumaze iminsi ducanacana ko bamwe bavuga ati ibi bintu nyabuna siko byarinda kugenda utwo tuvidewo twaba twarabaciye mu maso ga pasita
ego hariho utwo murambona yego ariko jewe uh, ikintu ibintu bikorekera ku rubuga ngomba kubanza kuvuga ku rubuga urubuga rwugururiwe abantu bose yego hariho abizera n'abatizera haba, hariho aba- abashira ko utwo bashaka twose hariho abashira ko iby'ukuri hariho n'abashira ko u- ibinyoma donc eh, hari ibyo tubona jewe rero nk'umukozi w'imana iyo ndabyakiriye ndatohoza rero kuri utwo tuvidewo nanjye mpora ndatubona Yego.
nkagira i- ibyo ndabitahura ko jewe personally yego niko nobivuga mpora ndatubona nanjye yego hama muga kuvuga ko umuvuduko abakozi b'imana bari ko muri kino gihe hariho akarimbi kariko kararengwa mu gufata amasengero bakayafata nk'igikoresho kibafata gushika ku nyungu bwite harimo kurenza urugero canke harimwo ababikora bake ugasanga ni bimwe bavuga ati umugembwa umunyembwa bumwe agatukisha umuryango
nibaza ubivuze neza nibaza yuko ari ico cyo kuvuga ngo umu- umuryambwa abumwe agatukisha umuryango mu by'ukuri hariho abakozi b'imana bakorera imana mu kuri ariko hariho n'abandi bashaka kubikoresha nk'inyungu kandi c'est très dommage ni ibintu bitari byiza na gatoyi ku kubera batukisha igikorwa c'imana ariko kandi hariho n'abandi benshi bakorera imana mu kuri yego yego mi- yego ivyo vyari muri rusange umuvuduko w'abapfasoni mu byo gusenga mubona gute nk'umupfasoni w'umurundi kazi umunyafurika barakunze kuvuga ngo ibihugu vya afurika vyaciye mu bibazo vyinshi usanga benshi baragize ubuhungiro canke barasanze amahoro ku mana ariko ugasanga abapfasoni nibo bari imbere mwebwe uwo muvuduko w'abapfasoni n'imana imigenderanire bafitaniye n'imana no kuja mu mashengero mubona gute
ego me mubyita umuvuduko ariko jewe ukuntu ndabibona abamama turafise ukuntu imana yaturemye abamama bafise umutima woroshe kandi abamama turakira turakira n'ingoga Eh, sico- siko bimeze ku bantu b'abagabo abagabo kenshi iyo bakiriye ikintu bafata umwanya wo kubanza gutohoza ariko twebwe aba- abamama n'abakobwa canke n'abana dufise ukuntu twakira n'ingoga ikintu kandi si bibi hanyuma kandi uzosanga n'abantu bahagurutsa amasengero usanga baha- baha- bashigikirwa n'abamama gusumba yego rero biri muri kamere zacu zo kwakira no gushigikira no kugomba kumenya ikintu ukirimwo rero niko tumeze Yego.
yego ni kamere k'abafasoni reka turabigaruka ko ce turaba ingene ako kamere bibangikanwa n'ibikorwa bitandukanye by'umupfasoni mu rugo ariko hari benshi duse ku murongo bashaka kugira ico babajije canke ico baterereye wa mbere duse ni um, jean felix uratwumva
yego ndabumva yego yego mwaramutse aho uherereye hamuduge ku ijambo
Eh, ndi ndi mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo mu rwanda Mhm.
Eh, ndashaka kubaza umutumirwa bo ikiganiro nyihereye hagati yego
ariko ndashaka ku- ku- kugenga iki iki igitekerezo noneho nze kumubaza ikibazo Mm.
ubundi urebye ubutumwa bwiza ijambo ry'imana rizi ubwo ndashaka kuvuga ku guhera kuri christianisme ubu ubukirisitu buza bu- butangira wasangaga ubundi u- bu- u- gahunda ubukirisitu bwari bufite kwari ukusanga abantu noneho bukabarima imitima u- u- uwakiriye ubwo butumwa basha- bushaka ko ahinduka akagira ubutungane ukuri ariko n'ubwigenge bw'imbere liberite interne ibyo bikaganisha mu kuboko kumwe kw'imitima niba ari ibyiyumviro bafite ibitekerezo byinshi amakosa akora u- uko- bwa butungane bukamuka bukamu- a- u- ijambo yumvise ry'imana ri- ri- rimuhinduye rikamuganisha ku kuri noneho akagira n'ubwigenge bw'imbere bikamuha ibyiringiro byo ku- kuba hari ahandi azaba kubera ko ha- hatandukanye n'aho yari ari ubwo ni ijuru ukurikije ubukirisitu nkabaza umutumirwe se kuki muri iki gihe usanga kuko ni ibintu bigaragara haba mu rwanda n'ahandi iyo umuntu agenda asoma mu binyamakuru usanga idini cyangwa se itorero abantu bishyira hamwe bakarishinga bakabihindura bizinesi ikigaragara cyo ni uko ah, usanga ab- abarishinze aba- abarishe iby'abafondateri baryo byanze bikunze mu gihe gito ubona ahindutse mu mimerere ugasanga niba atarafite imodoka ihenze arayiguze indege arayiguze abikesha abikesha bwa bukirisi bwa butumwa atangiye cyangwa se ya misiyo atangiye
akabazo kawe muri make rero ubajije pasteur claudine akaba ari akahe ga jean felix jean felix uratwumva ego ngira ngo ntitukiri kumwe ku murongo wa telefone ariko murumvise ibyo ah, kuko barabikora nka bizinesi ugasanga kenshi baraviza amaturo y'abayoboke mm, murakoze ubwira umusi mwiza agatelefone kari kamugoye yego pasteur claudine murumvise amakenga canke akabazo ka jean felix mu gihugu c'u rwanda ntego ndabyumvise kandi si felix wenyine abivuga hariho n'abandi benshi bahora ba- ba- bafite ikibazo nk'icyo no mu burundi ibyo birahari ariko nashaka kuvuga ku muhamagaro wo gukorera imana umuhamagaro wo gukorera imana si si abantu babiri bakwiye kuja hamwe ngo batanguze ishengero nk'uko izindi bizinesi zitangurwa ku kubera utangura itorero agomba kuba ari umupasiteri yahamagawe n'imana udafise umuhamagaro wo mu ijuru ngo ube warungitswe n'imana uja gukora amakosa kuko imana ntimuba muri kumwe Mm, uza kumenya gute kuri mu bahamagawe Eh, imana kuva na kera yamye ihamagara abantu iyo iguhamagaye iraguha ibimenyetso yuko yaguhamagaye irakubwira kandi nawe mu mutima ukumva by'ukuri ko umutima wawe ufatanye n'umutima w'imana kandi ukumva yuko uyoborwa gutangura umurimo iyo rero abantu batanguwe batanguranye n'imana bakora ibya data wo mu ijoro bakubaka ubwami bw'ijuru bakavuga ubutumwa bwiza butera abantu kwihana no guhinduka kandi bakabaremwamo ibyizigiro bya kazoza bakitegura bi- bitegura kuzobana n'imana mu buzima budashira hariho rero abafata gutangura itorero bakabyita nka bizinesi nk'izindi esurutu ko bumva ko mu isengero hariho ahantu batanga amaturo hariho amaturo yemewe ni na bibiliya hariho nk'ibigira cumi ibyo biremewe na bibiliya hariho amaofurande niyo maturo hariho n'ibindi twita mu gifaransa repremise canke umushuzo hariho na thanksgiving gutanga ituro ry'ishimwe rero abantu bakunda amafaranga iyo babonye ahantu hatangwa amafaranga baravyitiranya bakibaza ngo ni bizinesi nk'izindi nka activite generatrice de revenu Yego.
ariko ni ukuri mu itorero rya kirisito ntihakwiye gukoreka ibintu nk'ibyo byo gutangura itorero kugira ngo ugire bizinesi nibyo ni bizinesi ariko ni bizinesi y'ibya data wo mu ijoro Eh, rero birababaje kubona hariho nka kumwe babivuga wa mugani ngo umuryango umwe ngo aratukisha umuryango birababaje kubona hoba hariho nk'abantu biyita abapasiteri batari abapasiteri cyangwa bakora ibintu biremera abantu bakabaremereza gutanga amahera babyita ngo ni itorero ugasanga biriko biratwara na bwa bukirisi Ego, bw'abantu ego.
ego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga mutumire ni pastor claudine abarandagiye aramutse ishengero cross point healing house rifise icicaro aha muri amerika ahitwa betesta ni muri leta ya maryland murumva ibyo turiko turavugana ferdinand ku murongo wa telefone akabazo canke intererano uco tubwira naho uherereye
ego murakoze cyane ndabaramukije kandi baramukije n'abamwe batumye ibintu batumye n'abariko baratumvira ngo jewe mu burundi mu ntara ya ruyigi Eh, nari nabonye ibyo mwari mwanditse kuri facebook muvuga ku bintu bijyanye n'ibitego mu maserengero mu gutangisha ibintu bijyanye n'amahera kandi ariko ndaraba ibintu umuntu ariko ari- ariko araba mu kahise yumva ibi- ibihavuga arabona yuko mu by'ukuri amasengero bwa mbere yari afite intumbero yo gukiza imisoro ariko mukagiye turaba ibikorwa rimwe na rimwe usanga umungo ni intumbero yo gukiza imifuko yabamo nk'akarorero ibyo bintu ega ibigira cumi n'amasikanwa ni ibintu bitegerezwa na bibiriya kandi ugiye kuraba mu migenzo y'ikiyahudi usomye bibiriya urabona neza yuko abantu bahabwa ibyo bintu bari abo mu muryango wo bita abarezi bemerewe abo bantu nabo nta ma- nta matungo ntamwe bari bafite ku butaka bwa isirayeli bari abantu ba- batungwa no guhereza imana kandi bagatungwa ku ma- bagatungwa n'ama- na bimwe mu- mu mashikanwa ba- abantu babahaye ariko ubu abantu barongoye amasengero nibo nibo bantu bafite uburyo bukwiye nibo bafite amazu meza amatongo manini amamodokari n'ibindi bintu byinshi ariko mu nyuma yaho bakongera bagasaba ibintu bo ngiye kubiraba ndi mukatorika kandi ndemera ko ndiwe kandi ko ushobora ku- ku- kudohoka kuri yo mugabo ugiye kuraba nka rimwe na rimwe nk'amacengero nk'amatongo yega ekereziya katolika arimwa n'abanya- n'abakirisitu bakayarima ku buntu izindi serivisi zose zikorwa zikorwa ku buntu ariko bo iyo hagize icyo bakenera iminsi yose babasaba amahera nta kuvuga ngo umuntu arakeneye cyangwa ngo agize gute cyangwa hagize akantu basaba utegerezwa gutanga ibintu ubu bisigaye bikorwa nko gutanga amahame ubu rero uriko uraraba ukabona ibintu bigiye kuba nka cya gihe bavuga ngo baragurisha iby'ubwenge ibi byava ngo indurigesi harimo ngo sante des indirigences umuntu ahakogorereza muri iyo sante urakoze yego
So, kandi akari gashobora kuba natari no mu ntama Mhm.
aho navuze kuri ubwo kandi jewe ndimo kandi mbona Mm.
So, sa- nimba kuri ibyo bintu bijyanye n'imyifato n'amatungo ku bintu bijyanye n'abarongoye isengero nimba uwo mupatoni mwatumiye hari icyo ushobora kubimbwira ko yobimbwira mugabo gusa ushobora kuza kumwumva ko nta karadiyo kari hafi y'iwanjye So, ariko ntibisanzwe nta cy'iciyumviro nzaba nagikanze kumbure abandi barajya kugira icyo bacyumvise ko nta ngorane ariko murakoze ego urashobora kuguma ku murongo gato ga ferdinand ferdinand aguma ku murongo gatonya madamu claudine muratwihanganira hariho aho batatwumva mugende mu muhanyisho akiri ku murongo wa telefone ego ego ndumvise ikibazo ciwe aravuga yavuze ko ari umukatolika muga kandi arafise n'ijisho araba ibiriko birabera mu yandi masengero ego aravuga ku bintu aravuga ku, kuri kera mu bwuzure bwa kera aravuga yuko abakozi b'imana nk'abarewi bobo ngo bari bafise ahandi hantu baba ntibabana n'abandi bantu ivyo nivyo birimwo muri bibiliya akavuga ukuntu babaha ko ba- babaho ko babeshwaho n'amashikanwa bahabwa n'abantu ivyo ni ukuri muri kino gihe cacu ntitugikora nko muri ico gihe ca kera turi mu bwuzure bushasha yesu yaraturungitse aturungika mu bantu atubwira kuja kubwira abantu ubutumwa bwiza kandi mu kuturungika yavuze ngo ntihagire ico mutwara ntihagire ico twitwaza ngo kuko umukozi akwiriye ingero yiwe ni ukuvuga ngo abakozi b'imana nabo baratu- batunzwe baratungwa n'ama- na- n'amashikanwa aba abakristo babaha ibyo ntibisanzwe hariho ikindi kintu mbona giteye impungenge abantu ni uko babona abakozi b'imana abapasiteri batanguye ari abantu basanzwe ejo bakabona bafise imodoka bafise inzu, inzu eh, sinumva ingorane ihari y'uko umukozi w'imana atunga kandi birananditse muri bibiliya yuko imana i- nitwubaha imana imana idukurikiza imigisha ntibisanzwe yuko umukozi w'imana atera imbere ntibisanzwe yuko imana ihezagira abayubaha kuko niko biri muri bibiliya mugabo gusa ikintu ngira ngo gitera ubu uh, impungenge abantu ni uko babona umuntu mu kanya gatoya ari umukene Yatanguye ataco afise.
ataca afise ejo akaba aratunze turi mu gi- turi mu minsi ya nyuma harimwo ibi- ibi- ibintu byinshi ariko umukozi w'imana wese atunze ntaba yivye oya kuko imana ijambo ry'imana rivuga yuko imana ihezagira abayubaha ni ibisanzwe rero yuko abakozi b'imana batunga hariho n'abandi bantu batunga hirya no hino kuri mwebwe muca muvuga ati ni wa mugisha twirirwa turasengera Eh, harimo umugisha Ego.
Ego.
turaza kubigaruka ko turanisha ku mupfasoni kuko mwatubwiye ati abapfasoni hariho ukuntu umutima ugurutse gusumba abagabo turabihurumbira ubu rero duce turaba i- nimba hari ico igihurumbira canke uku kuguruka kwa cane gushobora kwica mu iterambere ry'umupfasoni atari muri izo ndongozi ariko wa mupfasoni yitabira amashengero imbere yo kubijako hariho emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika
ubwo Ego.
namwe murakoze cyane Ego, aho uherereye hama akabazo kawe
ikiganiro nacyumvise Mhm.
ubwo nacyumvise kigezemo hagati Mm.
ariko ibintu murimo kuganiraho nyine aha rwose nibyo byanditse cyane Mm.
n'aha rwose ibyo bintu nibyo bihari bireze cyane abantu bagisenga ahubwo abantu bajya gusenga ntacyo bibabwiye
Mm. Mhm.
cyane cyane cyane aba abayobora amadini n'amatorero n'amatorero bakunda imana n'ubwo basigaye bakunda bijyanye n'amafaranga cyane Mm. ariko uh, emmanuel ndumva ijwi ryawe riri hasi hari igihe tukumva hari igihe tutakumva ugerageza uriduze
Eh, Mm.
eh, uko nabivugaga abantu bajya gusenga ukabona ye hari ahantu nzi Nubwo hari ahantu nzi umuntu aj- ajya gusengayo kugira ngo yinjire babanza kwishyura amafaranga aho ni hehe ga emmanuel
abantu ni mu karere ka nyagatare mm.
karere ka nyagatare umurenge ni katabagemu Mhm.
kwinjiramo baba bavuga ngo baragusengera ba- ukajyamo ukinjiramo ukishyura amafaranga cyangwa bakaguca ukazana ibati ryo gusakara urusengero cyangwa bakagutuma intebe yo kwicaraho urumva ni ibintu bisabije cyane Mm.
nta- ibyo bintu rwose ababishinzwe ndumva ba- bagerageza bakareba ukuntu bakemura ibyo bibazo rwose ntabwo a- abaturage bose ntabwo bagikunda ibi- bagikunda bagiye no gucika mu nsengero kubera ibyo bintu urakoze kuri ibyo bi- ibyiyumviro byawe emmanuel mu rwanda agira umunsi mwiza
nta namwe murakoze Ego, tubazo tugaruka kuri ayo makenga yabo pastor claudine ego mbe ndumvise amakenga uwo muntu afise mm.
mu by'ukuri uravye mu ijambo ry'imana nta hantu na hamwe a- a- abakristo basabwa amafaranga imbere yuko binjira nta n'ahantu na hamwe umukristo agomba gutanga amafaranga imbere yuko asengerwa Mm.
kuko gusengera abantu impano yo gusengera abantu ntabwo twayihawe tuyiguza amahera yesu kirisito yarabiduhaye aravuga ati muze musengere abantu mwirukane amadayimoni musengere abagwaye muhumure impumyi ibimuga bimuguruke ibyo nta muntu yitwa ngo ni umukozi w'imana by'ukuri yahamagawe n'imana yosaba amahera kugira ngo asengere umuntu Ego.
ibyo numva ari ibintu ntibishi- ntibi- ntibifatiye kuri bibiliya ariko uko nabyumvise uwo muntu avuga avuga yuko aho hantu a- a- ajya gusengera hari aba basaba ibati Ryo cyangwa baka- gusakara.
ryo gusakara Ego.
birashoboka ko aba ari itorero rikitangura Riciyubaka.
bakeneye riciyubaka bakeneye utuntu n'utundi hirya no hino ibyo rero nibaza yuko twobitandukanya n'ibikorwa byo gusengera abantu ibyo ni ibikorwa byo gushyigikira umurimo w'imana genda bitandukanya cyane n'ibindi bikorwa byo gusenge- byo- byo gusengera abantu ntabwo dukwiye gusengera abantu ari uko tubanje kubasaba amaturo tubasengera ku buntu hanyuma ni- ni- nibyo bibiri bidusaba Mm. none ga m- eh, pastor claudine ko twumva canke binaboneka ko abapfasoni nibo bahurumbira cane ayo masengero mwadusiguriye muti umutima w'umupfasoni burya uko aremwe nuko nyene arafise ivyo bigumbagumba Eh, sibo baca bagwa mu mporero gusumba kumva iyo mitima yoroshe ukaba umuzi yuko ari nabo akenshi imiryango bataba bifise nibo rero twavuga ko bagwa mu mporero cyane nabo bikika mu kiza cyangwa n'iryo tunganya ry'amadini bavuga ati naho winjira ubanza ufashe buke buke Eh, ego me ndabyumva nibyo navuze yuko aba- aba- abakenyezi dufise umutima woroshe wo kwakira ikintu vuba ariko ikintu ndashaka kongerako abakenyezi ntituri ibijuju na gatoya dufise umutima woroshe ariko turafise amaso turafise n'ubwenge turafise na kamere yo, yo, yo kubona ikintu i, i, imbere y'igihe bisigura ngo abakenyezi i- iyo bavuze ngo baragwa mu mporero jewe ndabifata ndabifata kwinshi Eh, turakira vuba ariko dufise ubwenge kandi uravye na bibiliya ukuntu igenda ivuga ku- ku ntuze ku ku- ku bakenyezi uravye n'abakenyezi kuva na kera bamye bakorera imana imana bamye bahaguruka mu gihe rukamvye nka ba debora bamye bahaguruka nka ba esiteri mu gihe bikenewe cyane cyane mu gihe abantu bagize ubwoba wasanga abakenyezi bahaguruka no mu bwuzure bwa bwa bushasha turabona ko hariho abagore bagendanira yesu abo bagumanye na yesu no gushika no ku musaraba kandi ntibamwihakanye ba salome ba mariya mariya do magdara na i- i- abakenyezi muri bibiliya kuva na kera mu isezerano rya kera n'iri rishasha usanga ari abantu baba hagufi hagufi hagufi y'imana cyane no gusumba rero eh, nivyo turakira vuba kandi turanezerwa twakirana igishika niko imana yaturemye mugabo dufise ubwenge dufise ubwenge ku buryo nta mamanipirasiyo mm, arenze urugero yoza ari aba bakenyezi yoza araba gusa.
abakenyezi gusa ngo biraba abakenyezi gusa bitaraba bitaraba bitaraba n'aba- n'abagabo Yego.
yego ko natwe turafise ubwenge bwo gutandukanya ibintu n'ibindi Yego, nuko turabandanya muri isanga y'uno munsi hariho na joseph ku murongo wa telefone joseph aho uherereye hama uduge ku ijambo
mberereye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Mhm. akabazo cyangwa intererano
ehe mu ndamukirizo mutumire pasiteri yego ndabaramukije
yego yego Eh, akabazo nari mfite Mhm.
urabona kuri ibi bijyanye n'amadini harabaho eh, ibintu byo gusenga hakabaho ibijyanye no kuvuga ngo kujya gusengera mu byumba ariko ugasanga ahanini hakunze kujyayo cyane cyane abo bapfasoni cyangwa abigeme Mm.
Eh, noneho u- ugasanga ibikorwa byo mu rugo ntabwo bibashije kubona ubikora kandi urabona ko nyine umudamu burya niwe nyir'urugo niwe uba ureba abana niwe ureba imirimo mbese itandukanye mu rugo E- ese eh, nkamwe b'abayobozi b'amatorero biriya bintu byo kujya mu cyumba mubona mubishyigikiye Eh, akandi kabazo urabona ko muri ibyo bintu byo mu byumba hakunze kuvukamo ibibazo ugasanga hariho abagiyeyo bagakurayo inda bagakurayo mbese ibintu bidasobanutse ugasanga nabyo bizanye amakimbirane mu ngo muri make akabazo kanjye nkaba nabazaga ese nkamwe eh, b'abayobozi b'amatorero mubibona mute ese ibyo bintu murabishyigikiye Eh, sawa murakoza akabazo kanjye karako Yego. pastor claudine mwegome urakoze ubajije n'ikibazo ciza uzanye ikibazo kivuga ku byumba by'amasengesho ibyumba by'amasengesho bigomba kuba biri munsi y'ubuyobozi bw'itorero kandi bigomba kuba ari ibyumba bizwi n'abungere iyo hari ibyumba by'amasengesho bizwi n'abungere ni ukuvuga ngo biba biri- bi- biba biri kontorore haba hazwi haba tuba tuzi uwubikuriye tuba tuzi n'inyigisho zitangwamwo ingorane ni ibyo byumba byaduka by'ibyaduka bitagira aho byegamiye kandi ibyo nibaza yuko ari nabyo usanga bikorekeramo ibyo bikorwa wumva ku kubera n'iby'abantu bigenga n'iby'abantu batazwi byose ndanabita ni uko bose aba ari abakozi b'imana iyo aba ari abakozi b'imana ntiwokorekeramo ibintu nk'ibyo bivugwa nk'ibyo bigayitse bisigura ngo rero je nk'umukozi w'imana nifuza yuko ivyumba byose by'amasengesho byogomba kuba bizwi n'amatorero ni ukuvuga ngo n'abayobozi babo bakaba ari abantu barungitswe n'abapasiteri babo bakamenya inyigisho zitangirwaho n'ibikorwa bikorekeraho Eh, ibyo byumba byigenga nibyo usanga bikorekeramo ibintu bitari byo yego hariho n'akandi yavuze ati eh, abapfasoni niwe mutwe w'urugo ariko uwo mwanya ugasanga wa mwanya wo kuraba devoir y'umwana wa mwanya wo kugira iki umwanya munini ba- bari muri ayo masengesho byo murabivuga ku ikiga pastor claudine ibyo onyeje nibaza yuko ngira ngo abari abari nk'abahenzwe ariko je nashaka kuvuga ku bakenyezi abakenyezi turi imigwi ibiri hari abakenyezi bubaha imana n'abakenyezi batubaha imana umukenyezi yubaha imana uravye nuko uh, avugwa ko muri bibiliya nko muri nko mu migani igice ca mirongo itatu na rimwe usanga umukenyezi ngo yubaha imana ngo ari uwo gushimwa ngo akora ibintu bishimwa gusa ni ukuvuga kuva mu gatondo umukenyezi yubaha imana akorera mu rutonde kandi yitwararika urugo rwiwe akitwararika abana akitwararika umugabo wiwe kandi akaba umuntu ari mu bikorwa cyane by'iterambere ubiravye muri bibiliya muri mu gitabo c'imigani mirongo itatu na rimwe baravuga ku mukenyezi yubaha imana umukenyezi yubaha imana ntaba mu kajagari umukenyezi yubaha imana amenya umuhamagaro we nk'umumama wo kurera wo kwitwararika umugabo wo ku- wo kuronderera urugo wo ku- wo ku- wo kwigisha abana hariho n'ijambo ryoshe eh, nkunda gusoma muri uwo muri- muri ico gitabo c'imigani bavuga ngo iyo abumbuye akanwa ngo abumburana akanwa ubwenge kandi ubwo bwenge nabwo nta handi buva buva ku mana rero bon nimba biriho yuko abakenyezi bahendwa urumva ni bya bindi ni iby'akababaro ariko ndahimiriza abagore boba bose ba- bahendwa muri ubwo buryo ngo bagaruke bubahe imana bagire ubwenge bw'imana bu bitwararika ingo zabo barera abana bafasha abatware bagira iterambere ry'igihugu Eh, Basenge, ariko bibuke basenge ko hariho ariko bibuke umuhamagaro ko wa hari mbere.
indi mihamagaro ya mbere yego murakoze cyane Yego.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sanga y'uno munsi umutumire ni pastor claudine barandagiye aramutse shengero cross point healing house iri ngaha muri amerika cedric uratwumva cedric cedric uri kuratwumva halo halo ndabumva Eh, ikaze aho uherereye hamucuduga ku ijambo ikibazo canke intererano
Oya, ni mperereye muri uganda Eh, kampala icyo nashaka kuvuga ni ikijyanye na- n'abasenga gusenga ni byiza cyane nta muntu n'umwe adakunze ibintu byo gusenga ariko ikibazo ni kimwe nka hano nanjye ndabyo hano uganda aho mperereye ibintu by'amadini byarameze nk'ibicanganyikirwa gatoyi urashobora gusanga umuntu ari umupasiteri muga ukubu- kuba ari umupasiteri n'urusengero rwiwe ugasanga hari ibintu bikorwa bigaragara yuko umengo si iby'imana ahubwo harimo politike cyangwa bizinesi itandazwa winjiye muri ibyo bintu Eh, nkabona ko umenga ahantu henshi urasanga umuntu aru- avuga ngo aya- ara- arakiza arakiza abantu ugasanga abantu baramwirukira bazi ko akiza ariko ibintu akoreye abantu bamara akanya ugasanga abantu barimo barabyinuba cyane rwose cyangwa barimo baravuga ati "Ibi bintu uyu muntu akora ntibijyanye n'iby'imana nicyo gituma rero ngo ibibyimba by'amasengesho bikwiye kurabwa neza bigatungerwa neza kubera birashobora kuberamo ingorane ubu abantu twemera ku isi cyangwa dufite imyemerere myinshi hariho uwemera kubera afite inyungu agiye kuronka kubera ko na- harimo urudandazwa hariho n'uwemera kugira ngo abone ikiri kesha ibyo birimo nicyo gituma rero ibyumba by'amasengesho abantu bakurikirana cyangwa bakabicungira neza urakoze cyane cedric kampala ugira umunsi mwiza louis michel uratwumva nawe Aya, aya, murakoze banyita ntureka abanyita mu burundi nk'iyo banyita ntureka ugira umunsi mwiza Yego.
ego louis michel nawe uratwumva ndakumva uraho diane turashima ikaze ku ijwi rya amerika akabazo canke yego intererano nsuhuriza pasita pasita uraho yego me ndaho ndashima imana mweho ngende ngira ngo ntangire ndi mu rwanda yego
mu karere ka kamonyi nagira yego ngo mbwire madame louise mushikiwani felicitasiyo yo kuba katsinze amatora icyo ni icya mbere icya kabiri pasita Yego.
uransetse diane Oya, na- na- na- ndagufashije kuryohe gutwenga ora akabiteza mbere cyane nuko nuko nuko nuko ubivanze nuko ubivanze nibyo twarimo bitarimo ariko ntacyo bandanye kwa madamu claudine nawe wasetse hanyuma ndagira ngo mbaze pasiteri pasita Yego.
yesu kirisitu burema yaje hano ku isi atumwe nuko amutubwira yego
hanyuma yakoze ibintu bikomeye cyane yego me
ariko
Louis Michel byanditswe nta hantu na hamwe usanga yesu kirisitu yagendeye imodoka nta hantu usanga yubatse inzu ya kabombo nta hantu usanga ibintu bya kabombo ya- yagendeshaga ibirenge ariko noneho mwebwe ubu ngubu iyo urebye kandi yabwiye ngo muzajye mukora mumukurikiza natwe kandi ariko iyo yajya usanga amatorero empasi u- umuntu ushinze itorero arishinga ashaka inyungu ugasanga niwe ufite imodoka indege bamwe bamwe akana bose Louis Michel inzu ya kabombo ese pasi ibyo ntabwo iyo twite ese yabivuze icyo ni icya mbere icya kabiri pasi icya kabiri amafaranga vurema yesu kirisito yakoze ibitangazo bikomeye cyane yazuye abantu benshi cyane reka mbere kuri lazaro uzwi cyane muri bibiliya ariko noneho nta n'ifaranga na rimwe hari n'abandi yazuye bageze ku- ni- ni ku munani ahari ariko pasi icyo mukoze cyose mushaka kugira ngo mubone amafaranga ese pasi Bam- rwose bamwe- murakorera yesu kirisito cyangwa muko- murakorera ayo mafaranga Louis Michel bamwe bamwe apana bose Mm.
impasiteri
Mhm.
reka nkomeze Eh, mugabo usongore Louis Michel twese abandi baturindiriye ku murongo wa telefone impasiteri yagize gutya we yaratashye ariko uzi ibintu yakoraga we yakoreraga amafaranga ku mugaragaro ku buryo yaratashye n'ibyo yakoze byose byarafashwe byarafatiwe n'amatorero
Mhm. akabazo rero kawe eh, eh, akabazo kanjye rero mhm.
pasi rwose utatubeshye ukoresheje ukuri uko i- ibyo amadini atubwiye ibyo mwatubwiye ese mukurikiza yesu kirisitu cyangwa murishaki muri muri bizinesi urakoze urindirire inyishu ku murongo wa telefone eh, Louis Michel urakoze cyane Eh, ko- eh, Pastor Claudine urumvise utubazo twa Louis Michel avuganye n'agashapu yego me avuganye n'agashavu kandi ndabitahura cyane yatanguye avuga kuri yesu kirisito ukuntu yakora yuko atasaba amafaranga Atagendera mu atagendera mu modoka.
modoka ikintu no kubwira Louis Michel Yesu Kristo aragutse gusumba ibyo byose uri kuravuga Yesu Kristo eh, akeneye akeneye akeneye ku- ku- kugenda ahantu ntabwo yaba akeneye imodoka kuko afise ese yibagiye ko no ku, no ku mazi yahagendeye ni ukuvuga ngo yesu kirisito ni umwana w'imana kandi ni imana nka se imana ni imana irihagije mu bintu byose ntikeneye intererano y'abana b'abantu ku kubera yesu kirisito akeneye kugaburira abantu ibihumbi bitanu intumwa nizo zagira ikibazo kuko bo baraba ku dufi no ku dukate tungahe ariko yesu kirisito yara- yaramvura amaso akaraba mu ijuru akako- akagwiza imikate ni ukuvuga imana ni imana imana ntakikeneye imana ntikenye ntibana n'ubukene imana iragutse cyane ifise ibintu byose itunze ibintu byose ahubwo ikibazo ni kigaruka ku bakozi b'imana bo muri bino bihe babona basaba amafaranga hirya no hino nk'uko abantu benshi ba- ba- bamaze iminsi babyidodombamo nibyo twamye tuvuga ibyo onye ni bya bindi tuvuga ngo umuryango umwe agatuki- a- umwe agatukisha umuryango abakozi b'imana bakorera imana mu kuri bashigikiye ku ijambo ry'imana barahari baruzuye nanjye ndimwo Yego.
ariko urumva hariho ababyiyitirira bakabyiyitira ko ari abakozi b'imana atari abakozi b'imana nibo ba- binjiza izo bizinesi bakora mu buryo ibibiriye bidashingira intahe ibyo onye ni iby'akababaro ariko icyo nsaba ni uko abakozi b'imana bakorera imana mu kuri twofatikanya n'ubuyobozi bwa buyobozi bwo mu gihugu cyangwa mu ntara hagati kugira ngo dufatikanye twese kujya turaba ibintu byose biriko birakoreka mu bantu bitwa ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- abakozi b'imana Yego.
Yego.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda rukundo ikaze ku ijwi ry'amerika nawe
ya murakoze cyane aho uherereye hama akabazo kawe byi- u- u- u- usongaguye
ya mperereye ngaha muri muri leta ya muri yayidaho Mhm.
ya novuga ko ari intererano nanjye duvuga ku ijambo kandi nshimira uyo uyo mukenyezi eh, imana yahamagaye cyane cyane mwa mwa kino gihugu usanga bitoroshye imana yarushiritse kumukomeza no kumugira neza
murakoze ya hama mu tundi tubazo mfise cyangwa mu ntererano no- ikiganiro cyatanga kivuga ko umukenyezi ari we nkingi y'uko bamwe baguma mu mashengero ba- imiryango nayo ikabura ingene ibafasha jewe ivyo mpaye ndabiraba nkurikije reka mvuge mu burundi eh, novuga ko hamwe n'abakenyezi baba ariyo baba babura ico bakora hama ugaca usanga iyo ba- bagiye kwisengera kuko n'abagabo nabo usanga babo nabo baca baja mu kabari ugasanga nabo niyo buzuye rero abakenyezi bo kuko baba babona ibibazo bifitiye mu gihugu baba bifitiye ingorane bo baca baza kwironderera imana no gusenga kuko ibyo ndabivuze nkurikije ngaha muri amerika kuko iyo si ntabwo ubona abakenyezi buzuye mu mashengero n'abandi basenga bamwe ntibagisenga rero noca mbona ko ari ibibazo ahubwo eh, baba mu gihugu eh, mu- nko mu burundi ugasanga abantu nta mirimo bafise rero baja kwisengera imana no kurondera imana abantu bagaca bavuga ngo ngo bagenda bose mu mashengero mugabo biratse hanini nuko atabuzima baba bafise kuko abagabo nabo benshi nabo usanga buzuye mu kabari aribo buzuyemo ari benshi kandi usanga ata bantu babavuga eh, abantu usanga bacecetse kandi bose ugasanga bo nabo buzuye mu kabari y'abagabo Iki- ikindi ikindi naco nagomba kuvuga co gute co co kuvuga ngo abakozi bafunguye amashengero kubera baronke amafaranga jewe nibaza ko hoba harimwo na- no byitwa ngo abase b'umusaraba boba bagenda bavuga ibintu nk'ibyo kuko hari umuntu yigeze kukimbwira nca ndamubaza ati wowe utanga ngahe ku kwezi usanga atanga nk'inoti ya cumi ndav- urumva ugaca usanga ariko agenda abivuga mugabo wamuraba yatanga uka- ugasanga ntayatanga urakoze Ugasanga cyane rukundo ni abasi bariko baragwanya eh, i- i- ivy'umurimo w'imana rero bw'ibyo iyo ikiganiro kije nk'iki ndumva ko n'abantu batabakunda ibyo by'imana bose baca bajamwo bagatangura gushiramwo eh, ibintu bashaka kuvuga byo Urakoze kurwanya cane.
umurimo Ya, Yego.
murakoze nawe urakoze cyane kandi turashimira cyane pastor claudine barandagiye ko namwemeye ko tubiyaga kumva ko ari ibintu abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ku mutima inosa Yego.
na wewe aho uherereye
ndi mu burundi Mm, hari ikibazo- ahacibitoke mu burengero bw'igihugu yego ikibazo canke intererano ndamukiriza ko- pasitora yego ndabaramukije cyane inosa Mm, birandyoheye kubera mm, nko mu burundi ni hake hoba hari umupasitori w'umumama vema yego Ewe, Eh,
Mm, ni intererano urumva ibi bintu by'amashengero vurema hariho abantu babyikikamwo kugira harimo inyungu zabo umuntu ashobora gusengera umuntu yakira akiriye aho hantu akaca yumva ngo uzoze gutanga amahera angana uku eh,
kandi imana imana verema si nkene kuko natwe yaturemye dufite amahera bivanye n'uko yaturemye none wumva imana ikenye gute kandi abantu bose bari ku isi batunze wumva twogaruka ngo tujye guhereza imana gute mhm.
Eh, urakoze cyane
ego yego yego pastor claudine eh, ibyiyumviro by'abanyagihugu murabyumva ariko bose banagarutse nka rukundo yaduhamagare aha muri amerika ati abafasi n'aho muvuga ngo barahurumbira amashengero usanga batwagwayo n'ingorane mwaje muri amerika mutanguza ishengero ariko no mu burundi mwarakorera imana mugeranije kuraba ingene ah, mu burundi abafasi bahurumbira no ngaha muri amerika hari ubudasa mubona
eh, bi- biratandukanye ku kubera aba- uburundi na amerika nti- ntibibayeho co kimwe ego me mu hano muri amerika urabona ko n'igihugu cyamaze gufata umurongo n'amasengero afashe umurongo bafise amasaha iminsi ba- ba- ba- bahurirako ni ukuvuga na n'imisa yabo itangura iyi saha igahera iyi saha runaka ntibarenze ntibarenze ni igihugu kiri organize yego ndifuza yuko ibyiza tubona mu bihugu byateye imbere eh, byodufasha natwe tubarabira ko tugashyiramo urutonde ni ukuvuga icyo nabonye hari anye mu gihugu ci- c'iwacu mu burundi eh, abantu by'ukuri ba- ba- ba- ba- barahurumbira amasengero ku- kubera nk'uko umukozi uwo muntu yitwa rukundo yabivuze yavuze ati hariho n'agashomeri abantu ntibaronka icyo bakora bagaca bigira mu mana Gu- kugenda mu mana jewe umuntu aja kumviriza ijambo ry'imana mm, mbona bagize neza gusumba uja gukora ibindi bintu Eh. rero ko abantu bagenda kumviriza ijambo ry'imana si bibi na gatoyi mu gihe ataco bishe Mu rugo.
mu rugo Yego.
ko baja kumviriza ni vyiza kuko ijambo ry'imana riraryoshe ijambo ry'imana riratubohora ijambo ry'imana rituremamwo ivyizigiro ni vyiza ko abantu bagenda bakumviriza ijambo ry'imana gusa ico ngarukako ni ukumenya ngo mbega aho hantu bagiye kuryumviririza harazwi iryo sengero rifise urufatiro uruhe ryubakiye ku ijambo ry'imana kugira ngo ntibajanye kugira ngo nyabahuru.
ntibajane nyabahururu ngo baje mu bantu by'ukuri batariko bigisha ijambo ry'imana ariko kandi biyitirirwa abakozi b'imana Yego.
ico nico ico nico numva gikwiriye Ego, nuko hari benshi dufise bashaka kubaza duniya ah, ikaze ku ijwi rya amerika duniya turamujanye eric ego uratwumva eric Oui.
ego aho uherereye
ingozi ingozi akabazo canke Ah.
intererano kwa Oui.
madame eh, claudine icyumviro nshaka kuvuga ni uko hari abantu nsanganye bagize bizinesi- bizinesi Mm.
kuko nk'ubu hari ahantu numvise ko numva nka kujya uja kwa muganga imbere ko ubona randa dogiteri hari refede de consultation banza gutanga rero hari umuntu numvise rero mu bugande ho ngo imbere ko ubonana n'uwo muntu banza gutanga amahera ya consultation
Mm.
mba kujya kwa muganga nyine urabona ko kwa muganga nyine banza gutanga refere de consultation hama bakabona na docteur hama andi mahera ukaza kwerera mu nyuma rero sinzi je ni ibintu bi- bimbabaje cyane nkakunda cyane kuko hari ahantu n'ahandi hantu numvise umuntu yigeze kuza nyene wewe acavuga ati we yaba- yagendana amabahasha akavuga ati umuntu akeneye kugira abanza ata- abanza atange hama aca profitiza ku bwiyumva sinzi ngo birama- ni ibintu bingoranye bi- birababaje cyane bitesha bitesha igikorwa cy'imana mugabo ikintu nashaka kuvuga ni uko beske dukwiye kuraba beske eske jizi wewe yarata hari amahera bamuhaye hari amafaranga yasabye icyo rero nicyo kibazo rero dukwiye kwibaza kandi Urakoze.
ikindi nacyo nagomba gusa alo sabwe
na nashaka gusaba nk'abantu bashoboye gu- guca ku ntebe y'ishuri basome bibiliya bisunge bibure kuko imana yakugira ubuntu ukaja ku ishure ni- si- ni- si iby'ubusa ukwiye kuraba kuko ribuka muri bibure muri atedeza potre hari abantu umva abaparo bari abantu bakorera icyo imana ba petero byari nk- bari abantu by'ukuri bata- ata kibazo bari bagize mugabo hari hariho kipe y'abantu ba- bara- barumviriza ibyo bavuga mugabo mu nyuma bagaca baja muhira bagaterangura bakarabikuza ibyo ba petero bariko barigisha ari ukuri hama bakabakurikira rero numva by'ukuri dukwiye gusoma ijambo ry'imana hama Urakoze vy'ukuri, ku bantu cane, bakeneye Eric.
imfa- Ugi- ugira umunsi- imfashanyo barashobora guhamagara kuri soixante-huit, urakoze quatre urakoze cent Eric- trente-six, eric eric quatre cent eric vingt-quatre.
utwihanganire urakoze cyane rwose tumva uri kuraja kure ikiganiro sibyo twarimwo sabato nawe uratwumva sabato ijwi rya amerika ego ikaze ku ijwi rya amerika akabazo canke intererano
yego nitwa koko sabato israel nkaba ndi nyagatovu ni mu murenge wa mubuga hano mu rusenyi rwa karongi ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda Mhm.
bo ndi- si n'ikibazo cyane ahubwo bimeze nk'i- nk'inyunganizi cyangwa cyangwa igitekerezo nkurikije uko iwacu mu rwanda bimeze Mhm.
aho ah, usanga amadini amadini menshi yo mu rwanda ya- ya- mu by'ukuri yamaze kuba amadini menshi cyane menshi ahantu hose urashobora gukandagira ahantu hose ukahasanga urusengero ahantu hose ukahasanga urusengero ariko rwaragiye rushingwa n'abantu batabifitiye ubushobozi bavuga ko ari umuhamagaro ariko ugasanga barayobora mu buryo butari bwo aho nda- ndabaha akarorero eh, hari aho nk'ubu n'aha ntuye mu rugo iwacu duturanye n'urusengero rumaze hafi eh, amezi nka nk'ane cyangwa atanu rudakora bararufunze kubera ba- mu rwanda barafite gahunda yo gufunga insengero nyinshi kubera batari bujuje ubuziranenge ugasanga bafite eh, insengero nta madushe nta matwarete nta mazi ni- nta masima ari mu rusengero abantu baravirwa inkuba zikaza zigakubita abantu nta madirisha ari- ariho ku buryo abantu bakoze bagiye bashinga insengero badafite umugambi eh, wo gusenga mu by'ukuri intumbero yabo atari ugusenga ahubwo ari ukugira ngo barebe ko bakwikusanyiriza haba- haba- h'abanyagihugu babambure twe tubwi- tubyita ubwambuzi bushukana ariko bwitwaje ijambo ry'imana urakoze cyane nawe we um, sabato mu gihugu cy'u rwanda Eh, murakoze cyane radiyo y'amerika kandi turabakunda cyane urakoze cyane rwose pasitori claudine turi ko turasaha nk'abasozera ko dusigaranye iminota itandatu gusa abakunzi b'ijwi rya amerika tutari ko turashobora kwakura ko ari benshi baratwihanganira ariko rero umupfasoni mukirisu muri make yofatikanya gute ubwo bukirisu bwiwe ukwemera iterambere n'amabanga jeje kugira ngo ntihagire icyo yica haba mu rugo haba mu gihugu haba mu buzima bw'abajeje
egome twavuze kuba kuba ku, ku mice ibiri y'abamama hariho aba abadamu bubaha imana yego n'abadamu batubaha imana ndashaka kuvuga cyane ku badamu bubaha imana nk'uko bibiliya ibivuga yego umudamu yubaha imana by'ukuri ni inkingi y'urugo ni inkingi y'ishengero ni n'inkingi y'igihugu ku kubera ukuntu imana yaturemye abadamu bubaha imana ni abantu baciye ubwenge ni abantu b'abakozi ntisabanebwe ni abantu ngo iyo ba- ngo iyo babumbuye akanwa ngo babumburana akanwa ubwenge bisigura ngo ni abantu bajejwe kurera ni abantu bajejwe guhugura ni ukuvuga kugira inama ukuntu imana yaturemye yaturemye nk'abantu bibiri twita ngo abafasha ni ukuvuga abafasha n'abantu bariho pour complete ibituzuye bakabyuzuza rero ikintu no no no no nobwira ah, abamama bubaha imana ni uko by'ukuri bahiriwe basome ijambo ry'imana ribe ryinshi muri bo bamenye umuhamagaro wabo hama baheze bashigikire urugo bashigikire abatware babo bashigikire n'igihugu bashigikire n'amatorero rero ko umukenyezi ah, ko umukenyezi a- a- a- a- abangikanya umuhamagaro we mu nzu y'imana no, no, no mu gihugu cyangwa no mu rugo atagipfuye birashoboka cyane birashoboka cyane ku kubera ni ukumenya gupanga gahunda ukamenya ngo urugo rufise uruhara mu ishengero ndahafise uyu mwanya mu gihugu naho ndahafise uyu mwanya byose ni ugupanga gatoya ku kubera ni ugupanga neza ku kubera umukenyezi yubaha imana ni umuntu agira rutonde agira urutonde Ye, kandi ashigikira cyane haba mu rugo n'ahandi hantu Eh, hose guhama uruhara rw'umupfasoni naho haba umupfasoni mu ndongozi z'ayo mashengero cyangwa umupfasoni w'umukirisu kugira ngo utwo tunenge twagiye turavugwa n'abanyagihugu hirya nino duhere baba abo bantu bita ko bavugira imana mu ugasanga rimwe na rimwe bararenga urugero uruhara rw'umupfasoni kugira ngo utwo tunenge twose duhere nino twahega pasita
ikintu novuga ni uko ubu unye mu bihugu tugezemwo muri tekinoloji tugezemwo hariho ubu unye ntitugikorera imana uko ariko kose Yego.
hariho ibintu bita amahugurwa canke amaseminaire ubu ntitugikorera ibi- ubuntu nk'uko kera abantu bakora ah, babikora uko ariko kose harakenewe yuko harakenewe kubaho amaseminaire yo kwigisha abakenyezi kugira ngo batwibutse icyo imana iduhamagara uko imana iduhamagara gukorera imana n'icyo twakora twebwe nk'abakenyezi kandi tutirengagije umuhamagaro wacu wo mu rugo Yego.
rero harakeneye amasemineri ubu unye hariho abantu benshi abigisha benshi bazi kwigisha ku ngo bazi kwigisha ku bakenyezi ibyo byose nibaza yuko bitegura umukenyezi kugira ngo abe yokorera yokora neza nk'umurideri ku kubera biragaragara kera hariho abantu bibaza ngo abakenyezi nti ntiboshobora gukora ibyo abagabo bakora ntibavuga n'iryo jambo ry'imana ntibavuga mu n'iryo makungu jambo ry'imana canke kera.
ariko ubunye byarahindutse abakenyezi biragaragara yuko barakorera imana abakenyezi n'abapasiteri ino muri amerika muhora mwumva abakenyezi nka ba joyce meya ni abantu bavuga ubutumwa ku isi kandi Bagakurikirwa cane, bagakurikirwa bagakundwa.
cyane Yego.
ino muri amerika abapasiteri benshi ni abamama no muri afurika biratanguye n'ubwo mu burundi tukiri bakeyi no mu rwanda Yego.
ariko kabisa ndahimiriza aba- abakenyezi Yego.
n'abakobwa ngo bumve ko bafite agaciro mu mana bumve ko twahawe agaciro kandi bumve ko dushoboye gukora gukora ku rugero rumwe n'abagabo canke n'abandi bashyizwe hejuru kanatsinda imana yaduhamagaye niyo dushoboza dushobozwa byose niyo yaduhamagaye imana ibahezagira murakoze cyane rwose turakiriye uyu mugisha murakoze cyane rwose pastor claudine barandagiye muramutse ishengero cross point healing house rifite icyicaro muri amerika yitwa betesda ni muri leta ya maryland ijwi rya amerika rirabashimiye cyane rwose kuri kano kanya tuzi ko musa amabanga menshi mugabo igihe twabatumira mwatwigoreye murahashika ejo nitwongera kubakenera mu biganiro byaba iby'urwaruka bya fasoni na politiki na mwebwe rimwe na rimwe irabaraba nk'abimana muze mutwitabe tuzobitaba cyane kandi mwakoze kutwiyumvira aho imana ibahezagira yego bakoze n'abamenyeshamakuru bacu batandukanye harimo fatuma rimasi karara muhinga bw'ibyuma yegeranije amajwi na enjeniyeri bari bari kumwe mwakoze namwebwe inshuti bakunze bari ko mutwumviriza muherereye ijya n'ino ku isi hose na lidiane nahazu nayo ndemesheje muri isanga y'uno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tubasigiye kano karirimbo thank you jesus power belongs to you, Jesus, forever and ever. Amen. You never fail, you never change. Alpha and Omega, worthy to be praised. Oh, the glory and the power belongs to you, Jesus forever and ever. Amen. Praise and glory to the Lamb of God.
hazwe mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika